turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe mu rwanda bamwe mu banyagihugu babajijwe n'urupfu rw'umwana w'imyaka cumi n'itatu bemeza ko yishwe n'abapolisi mu karere ka rubavu ejo kuwa mbere wa mwana wa mwana nje ndabona yarengaje sinanzi yuko yarari hamwe nabo ariko uko bigaragara nta mutwaro wari guraho go yoshobora kuyikorera ko bahise bamutwikira imyenda aba ni bamwe mu banyagihugu mu karere ka rubavu kari mu burengerazuba bw'u rwanda ariko mubimenye ngo nta mupolisi wavuye mu kigo cye aze afite umugambi wo kuza kurasa yarashe abantu yahagaritse nijoro
uyu nawe ni sano Vincent yicegera atujejwe ibikorwa mu gipolisi c'u Rwanda mu Burundi naho bamwe mu basore bo muri commune ya Gisagara iri mu ntara ya Cankuzo bavuga ko kubaka ingo biciye imbere y'amategeko bikiri kure nk'ukwezi igituma muracumva ahandi hato mwirya nino ku isi naho Uburusiya bwaraye bukatiye umunyororo w'imyaka igera kuri indwi umunyamerika bwagiriza kurwana muri Ukraine idonido ni mu kanyisasi ijwi ry'amerika reka duhere kuri iyo nkuru nayinjiye ku masonga mu kanya aho uburusiya bwakatiye umunyamerika w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri y'amavuko igifungo c'imyaka igera kuri indwi ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi ubushinjacyaha bw'uburusiya buvuga ko stephen habard yasinyanye kontaro n'igisirikare cya ukraine gato uburusiya bumaze kuyitera mu kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ajya kukirwanirira bwemeza ko yahembwaga amadolari igihumbi ku kwezi kandi ko yafatiwe ku rugamba ku itariki ya kabiri y'ukwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu mujyi wa izium mu burasirazuba bwa ukraine aho yari anatuye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane urubanza rwe rwabereye mu muhezo ikigo ntaramakuru riya cya leta y'uburusiya gihamya ko yiyemereye ibyaha by'ubucanshuro yakatiwe gufungwa imyaka itandatu n'amezi icumi umushinjacyaha yashakaga igihano cy'imyaka cumi n'itanu ariko asaba urukiko kwita ku nyoroshyabyaha z'ubukure bwe no kwemera ibyaha riya itangaza ko abavoka ba stephen habard bazajurira umuvugizi wa ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i moscow yabwiye ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza ko babizi ko hari umunyamerika ufunze ariko yanga kugira icyo arenzaho uretse stephen habard uburusiya bufite muri gereza zabwo abandi banyamerika icyenda ku itariki ya mbere y'ukwa munani gushize uburusiya n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bahanahanye abanyururu babikomokamo makumyabiri na bane nibo ba mbere benshi nyuma yo gusenyuka kw'icyahoze ari repubulika z'abasoviyete mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe barimo abanyamerika batatu Thomas Kamirindi urakoze twe tubandaniriza muri Uganda yemeza ko itakaza mamiliyari diyababa abiri n'inusu mu madolari ya Amerika ku mwaka ku mwaka kwera ibiturire bizingamitse ico gihugu igisata kijejwe kugenzura ingene leta ikora muri Uganda gitangiye ibiharuro kivuga ko ayo mafaranga angana n'ica kane cayo leta y'ico gihugu ikoresha ku mwaka ku mwaka Madame Betty Kamya Turwamwe atwara igisata kigenzura imikorere ya leta muri Uganda yabwiye itorukanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ati aya mahera ashobora gukora ibice mirongo ibiri na bitatu ku ijana by'ibikorwa leta itegekanya gukora uno mwaka gutakaza amafaranga angana gutya yokoze mu bikorwa biteza imbere umunyagihugu byari bikwiye kuraza ishinga abanyagihugu bose bagahagurukira ikibazo c'ibiturire beti kamya turwome abandanya kuvuga ko kwera ikibazo c'amafaranga akwiye yo gukoresha n'abakozi bake igisata aramutswa cashoboye kugaruza imiliyoni zibiri gusa ibiharuro igisata kigenzura imikorere ya leta muri uganda caregi gishize ahabona bije bikurikira raporo y'ishamwe mpuzamakungu rijejwe kurwanya ibiturire ivuga ko igisata kivugwamwo ibiturire vyinshi muri Uganda ari co bidukikije ku mwaka ku mwaka ico gisata gitakaza imiliyoni amajana indwi z'amadolari ibiturire bitangwa n'abipfuza kuronswa amazi meza n'amatara meza buri mwaka ni miliyoni ijana na cumi n'icenda mu madolari ya Amerika raporo nshasha ku kibazo c'ibiturire muri Uganda ikabandanya kuvuga ko ibiharuro vyose bitangwa bishobora kuba biri hasi ugereranije ugereranyije n'uko biri aha muribuka ko amerika n'ubwongereza uno mwaka byashize mu bihano abategetsi batandukanye bo muri ico gihugu kubera ibiturire bagirizwa abo barimwo umukuru inama nshingamateka ya uganda anita among ijwi ry'amerika ce tubandaniriza muri etiyopiya inama nshingamateka y'ico gihugu yaraye ishizeho umukuru w'igihugu mushasha yitwa taye atse selasi akaba yagenywe muri ayo mabanga yari asanzwe ari umushikiranganji ajeje imigenderanire ya etiyopiya n'ayandi makungu thomas kamirinzi Taye Selassie afite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko abaye perezida wa gatanu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu ubwo etiyopiya yashyizeho itegeko nshinga rishya igenderaho kugeza ubu riteganya ko umukuru w'igihugu ashobora gutorerwa manda ebyiri z'imyaka itandatu imwe imwe perezida wa etiyopiya ariko ni urwego rw'icyubahiro ubutegetsi nyakuri buri mu maboko ya minisitiri w'intebe Selassie yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva mu kwezi kwa kabiri gushize mbere yaho yari ambasaderi wa etiyopiya mu muryango w'abibumbye kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani naho yari yagiyeyo yari ambasaderi mu misiri kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi asimbuye ku mwanya wa perezida wa repubulika umutegarugori sale wok zeude w'imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko wari kuri uyu mwanya kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nawe yahoze ari umudiplomate w'umwuga etiyopiya ifite abaturage bagera kuri miliyoni ijana na makumyabiri ubu afurika isigaranye umutegarugori umwe gusa ku mwanya wa perezida wa repubulika samiya suruhu hassan wa tanzania ijwi ry'amerika turacabanira n'amakuru hirya n'ino ku isi ikiringo co gutanga ubushimwe bwitiriwe nobel caraye gitanguye catanguriye mu gisata c'ubuvuzi agashimwe ko muri ico gisata kahawe abanyamerika babiri aribo victor ambrose na gary luvcon abanyamerika babiri na bantuki turabibaza thomas kamirindi victor ambrose w'imyaka hafi mirongo irindwi n'umwe y'amavuko ni mwarimu n'umushakashatsi mu ishuri rikuru ry'ubuganga rya kaminuza massachusetts mu mujyi wa worcester muri leta ya massachusetts nyine naho gary rafkan w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri akora mu bitaro bikuru bya massachusetts biri mu mujyi wa boston umurwa mukuru w'iyi leta nyine ya massachusetts akaba kandi mwarimu n'umushakashatsi mu ishuri rikuru ry'ubuganga rya kaminuza harvard bombi bavuga ko ari inshuti kuva myaka na myaka ariko ntibakorana hamwe komite nobel yabahembye kubera ko bavumbuye uturemangingo duto cyane twitwa micro rna dufite uruhare mu mihindukire y'imikorere y'utundi twitwa gene isobanura ko kumenya uko dukora bizateza imbere ubushakashatsi bwo kuvura indwara za kanseri diyabete cyangwa gisukari iz'umutima iz'impyiko n'izindi zibasira ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu ambrose na rafkin bazagabana igihembo cy'amadolari y'abanyamerika miliyoni imwe ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya afurika Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Rwanda aho polisi y'ico gihugu yagirizwa ko yaraye yishe umwana w'imyaka cumi n'itatu ikomeretsa abandi ndwi ivyo vyabereye mu karere ka Rubavu kari ku rubibi hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo Gloria Tuyishime yanyarukiye mu kagari vyabereyemwo avugana n'impande zitandukanye hari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo abapolisi b'u Rwanda basanzwe bacunga umutekano mu murenge wa Bugeshi barashe umwana witwa Mushinzeheze Merance dushingiye ku byo bamuzi batubwiye uyu yari agiye ku ishuri ku rwunge rw'amashuri rwa Mugongo aho yigaga mu mwaka wa kabiri abaturage batuye mu kagari ka Nyacyonga muri uyu murenge ari naho ibi byabereye ntibasobanukiwe n'ibyakozwe na polisi uyu muturage yitwa Umugisha ari mu bibone uko byagenze ubwo numva ikintu kiraturitse ngira ngo nibuye bateye ku mabati ngiye kubyuka ngeze ku muryango ndebye imbere y'iwanje mu murima wanjye aho nduye mbasanga imitwaro hasigaye mbabona n'abapolisi babiri umupolisi ngeze ngaho hari ibitega biri ngaha iruhande imbande y'iwanjye ku nzu ihari arangarura arambwira ngo ninzubire inyuma ariko mbere yo kugira ngo ambwire ngo nzubire inyuma ndona rinzi ko harimo umundu aho ngaho mu musambya yagiye kwegura yegura ukuboko nga gutya yeguye ukuboko nga gutya k'uwo mundu mba mbonye ukuboko numva uwo mundu aratata ibi kandi byashinguye abaturage batuye muri aka gace kuko ibimenyetso byose byagaragaza ko uwo mwana yari agiye ku ishuri ndetse imyaka ye ari mike ku buryo bitamushobokera kwishora mu byo polisi yaba yamujijije baravuga ati koko munica umuntu umwana ungana utya yara- ya- yaracuye kuko uwo mwana nta kintu yari yikoreye yarahetse agakapu k'umukara kari kanari iruhande rwe uwo mwana uwo mwana nje ndabona yarengagije sinari nzi yuko yari ari hamwe nabo ariko uko bigaragara nta mutwaro go- wari guraho go yoshobora kwikorera ko bahise bamutwikira imyenda nyuma y'uko uyu mwana arashwe abaturanyi nabo barakariye polisi kubera agahinda inzego zishinzwe kubarinda zari zibateye ntabwo byigeze na gato byorohera yaba uruhande rwa polisi cyangwa abaturage kuko abaturage bateraga amabuye inzego hanyuma n'abapolisi batangira kubarasaho nk'uko abaturage babibonye babitubwiye uyu musore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ni umwe mu bari bahari ashaka kureba uwo mwana wari warashwe nabaye mbyutse mu gitondo kare ngiye kuja ku kazi numva amasasu aravuze hirya y'iwacu ahitwa mu bikuka muri nyaconga Nuko nirukanga ndi gu- kujayo ngiye gushungera ngezeyo nsangayo abantu benshi akavuyo nuko ubwo twarimo gushungera hari- hari abantu bashatse kurwanya abapolisi nuko umupolisi ararasa ubwo nari ndi kwirukanka ndi gukwepa nk'uwunamye iki- ikintu kirampfumuye nk'urushinge ngiye gukoraho nyine hano ku rukenyerero mbona ni amaraso mpita nkeka ko bandashe icyakora uyu si we wenyine wakomerekejwe n'amasasu polisi yarasaga ku baturage kuko bemeza yuko abantu barindwi aribo bakomeretse mu gihe ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ari abantu bane nyuma y'izi mvuru zose umuyobozi mukuru wa polisi y'u rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa bwa nasano vincent we yahakanye ko polisi yarashe abantu ku manywa y'ihangu ariko mubimenye ngo nta mupolisi wavuye ku kigo cye aze afite umugambi wo kuza kurasa yarashe abantu yahagaritse nijoro
yamaganiwe kure n'abaturage nanone mu gihe avuga ko nta mupolisi wajya mu baturage ngo arase iyo umupolisi ahagaritse abantu nijoro akabahagarika nijoro mu mwijima aho guhagarara bagafata amabuye cyangwa bakabangura imipanga cyangwa bagafata ibisonga polisi umupolisi yakora iki hari umupolisi warashe umuturage nk'ubu ngubu akabadukamo akabarasa iyo abahagaritse kuki badahagarara ngo bavuge aho bari bo cyakora bamwe muri bo hari icyo babona cyagakwiye gukorwa kugira ngo polisi yoroherwe no gucunga umutekano w'abambutse ibicuruzwa mu buryo bw'amagendu yaba abaturage bakora ubwo ubwo bucuruzi bwo gucora noneho leta icyo yakora ikabahuriza hamwe kuko ibahurije hamwe nguko umubare wabo uzwi n'abo baturage kuko basanzwe bazi uko bacora yabahuriza hamwe ikabigisha niba ariko kazi bakora ikakabavanamo ikabashakira akandi kazi ko bakora noneho tukazareba koko niba hari undi muturage uzongera kwijyandika muri ibyo bintu wasanga ariko kazi kabo ku ni nako abarashwe basaba ubufasha bwo kuvuzwa kuko nanjye nagarukiye ubusasa nuko nasanze nujuje ibyo byangombwa ngagaruka niterereje igihumbi nu- n'uwo widu yiterereje n'undi muhungu bari kumwe barashe mu mutwe gusaba ubufasha ko mwamfasha niba ririmo mukarinkuriramo niba ari no ku- niba ari no kuhapfuka mukahapfuka umuyobozi w'akarere ka rubavu murindwa prosperi ahakana ko mushinzi yezu yari agiye ku ishuri ahubwo akavuga ko yari afatanyije na nyina umubyara kwambutsa ibicuruzwa nawe yari afite uko a- ahuye n'ibyo bikorwa ko harimo n'umubyeyi we wari uzanye ibyo bicuruzwa ashobora kuba yaraje kumwakira ngo amutwaze ibyo rero uh, byabaye mu- butaracya naho eh, ibyo bindi ni ibyakomeje gukurikira iyo insida yabaye muri urwo rukerera kuko abaturage bahise baza kureba ibyabaye ko bagashaka no gushyigikira ababigizemo uruhare Ni- ni ibyo rero byagiye bikomeza gukurikiranwa kuko n'ubu ngubu twari tukiri mu nama bigeze saa sita tukiri mu nama n'abo baturage si ubwa mbere ijwi rya amerika itangaza inkuru z'abaraswa ku mipaka ihuza u rwanda n'ibihugu bituranye cyane cyane uyu wa rubavu imirenge ya bugeshi cyanza rwe busasamana niho hakunze kwambukirizwa ibicuruzwa polisi ivuga ko bitemewe birimo imyenda ya caguwa inzoga z'amagendu urumogi n'ibindi biyobyabwenge bigira ingaruka ku baturage gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu Gloria tuyishime urakoze amakuru yacu tuce tuyabandaniza mu ntara ya Kivu y'Epfo iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aharaye hatangwa ibikorwa byo gucandaga umugera w'ibihara by'inkende abanyagihugu ariko baracandarwa ni ababa mu burere burimo abanduye branche Vedaste Ngabo Iyi gahunda yo gutanga urukingo rw'urushita rw'inkende yatangire mu karere k'ubuzima ka Mutima kari mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu yatangijwe n'umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ubuzima ku rwego rw'igihugu Dr Muboyayi Kikaya Rome mu izina rya minisitiri w'ubuzima Samuel Roger Kamba Mulanda intangije iki gikorwa cyo gukingira icyorezo cy'urushita rw'inkende muri Kivu y'Epfo hagamijwe kurwanya iki cyorezo kiri guhungabanya igihugu cyacu muri rusange ndetse n'intara ya Kivu y'Epfo dukurikije amabwiriza ya leta minisitiri w'ubuzima abinyujije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima n'ikigo cy'ibikorwa byihutirwa abifashijwemo n'abafatanyabikorwa yagize uruhare rwo kurwanya burundu indwara y'urushita rw'inkende kuri tumwe mu turere tw'ubuzima turimo nyangezi ijwi rya amerika ryagezemo abaganga abajyanama b'ubuzima abafite abarwayi b'ubushita bw'inkende ndetse n'abandi bantu batandukanye bitabiriye gufata uru rukingo gusa mbere y'uko baruhabwa babanza gusobanurirwa uburyo iki cyorezo cy'urushita rw'inkende ari kibi uburyo cyandura ndetse n'uburyo bakirinda dr masiya charles ni umuyobozi w'ibitaro bikuru bya saint joseph kamanyola yabimburiye abandi guhabwa uru rukingo rw'urushita rw'inkende nimekuwa kwanza kupata chanjo ila kuonesha watu wote kama eh, chanjo sio sio sio njyewe ubwanje nafashe uru rukingo rw'ubushita bw'inkende mbere mu rwego rwo kwereka abandi bantu ko uru rukingo atari isumu ndakangurira abantu bari kamanyura gufata uru rukingo ku bwinshi mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo iyi gahunda yo gukingira abantu iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende izamara iminsi icumi yakiriwe neza n'abaturage batuye muri utu turere joel mbaruko atwara moto muri buvira na kamanyola mu bisanzwe akazi k'ikimotari nkatwe turongoye abamotari twatangiye kubaza kubahimiriza ingene bazaza batwara abantu kwanza ukabanza ukanaraba ko nta n'ibintu afise ku maboko by'ubushita cyangwa ibiki byose cyangwa nk'ubu leta iri kuravuga ngo tugomba ku- kuduhereza uru- uru- urushinge rwo kudukinga ubwo burwayi bw'inkende Eh, hama turiko turabarira abamotari nyene urazi ko twe dutora dutora abantu batandukanye abava mu bihugu bitandukanye abava mu bisagara bitandukanye kuko uru rukingo ruba ruje kugira ngo turabe ingene rwo dufasha kugira ngo twandukiye eh, uburwayi eh, buvuye hirya no hino bamwe mu bakobwa bakora imirimo y'uburaya muri teritwari ya fizi bifuza nabo ko bahabwa uru rukingo ruri guhabwa abari mu turere tw'ubuzima twa buvira kamituga nyangezi ndetse na mitimuresa igira neza ivete akorera umurimo w'uburaya mu rusenda twe twasaba yuko umuntu dufatira akabanza ka mbere mu kaduciro ku rushinge twebwe dusaba guhabwa urusengero bwa mbere kubera tubonana n'abantu batandukanye abavuye za uvira abavuye za misisi bose turahurana minisiteri y'ubuzima mu ntara ya kivuye yerekana yuko mu turere mirongo itatu na tune tugize akarere k'ubuzima k'iyi ntara mirongo itatu na tubiri turimo iki cyorezo cy'urushita rw'inkende iyi minisiteri igaragaza ko abantu ibihumbi umunani magana inani aribo banduye ubushita bw'inkende naho mirongo ine na batanu bahitanwa nabwo akarere k'ubuzima ka mitimuresa kaza ku isonga mu kugira abarwayi benshi aho gafite ibihumbi bibiri magana atandatu na mirongo ibiri mu gihe nyangezi iza ku mwanya wa kabiri n'abarwayi igihumbi na magana atanu igakurikirwa na kamituga ndetse na uvira ifite abarwayi igihumbi n'ijana na mirongo ibiri na bane iyi mibare yatangajwe na minisitiri ushinzwe ubuzima mu ntara ya kivuye teofile warurikwa kuri kino cyumweru tariki ya gatandatu z'ukwezi kw'icumi fedase ngabo ijwi rya amerika uvira ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanye n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika mu burundi bamwe mu basore bo muri komini ya gisagara iri mu ntara ya cankuzo bavuga ko kubaka ingo biciye imbere y'amategeko bikiri kure nk'ukwezi zimwe mu nsiguro batanga harimo ubukene bw'inyubako rusangi burangwa muri iyo komini inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifatikanije n'abakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na tiarive ndayishimiye Bamwe mu basore bo ku mutumba wa Bumba muri zone ya Camazi mu gisagara ca Mukambati ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania bavuga ko ubukene babayemwo aribwo butuma bubaka ingo badaciye mu mategeko ni mu gihe ipikipiki ibasaba amafaranga ibihumbi mirongo itanu kugira ngo ibashikane kuri komine ya Gisagara kugira bandikishe ubugeni bwabo aba nabavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika umutwaro yakubwiye ati kuva ku mukambati kugeza ku ikomine ndaguca mirongo itanu uko uragenda n'ibyagirizi byose muri kumwe uraza kubigaburira ibyo bintu byumvise ugasanga nta n'ibikombe mirongo ine by'ibiharage wifitiye mu nzu wumva we ubyemera uca uvuga ati birase nca ndamuyora Rebanye igihe mu maranye n'uwo mukobwa akaraba kuguheba akaraba ko mugenda ahitamo kimwe je vuga ati hakuma iminsi tumaranye tireka untware twigire ibisigaye nyene nta kundi kizacu zonka umutima no kubitirwa n'ayo mabarabara gabwana hari igihe bishika umukobwa ntashimwe gucikira iyo bigenze uko hari abavuga ko baca bamuterura ku nguvu aribyo bita kudehura abanyonga amapikipiki nibo bahora baca babibafashamwo uyu ari mu banyonga ipikipiki hari abakobwa bavuga ati twigire n'ubundi avuga ati jyewe utankoreye sinzoza utagize mariya yemeye ngo twigire si guca mugenda njye mucuka cya mwuri ubona wavuze ati ati nanjye mpaka nzohema ndagutwaye sinzoguheba nyirazima ase avuga ati reka we nawe naho tibasi reka mbenda tuwe turamwe umutuyoga kumbe panze umugambi wo guhiga nk'umumotari hama akaza nyene avuga ati ingo dutahane ndabutahane basi iwanje aho uvuka kubera nanje mba imisi yo twaba twavuganye nca ndayiraza ngoma nigiye ku nguvu ntihabaho nta n'uwundi umva agiye avuga iby'induru abamaze kubana bavuga ko hari igihe bidasubira kuborohera kuronka ubwo buryo bubasaba kugira ngo babane banditswe mu mategeko honorata niyo yita yagiye bumvikanye n'umukunzi wiwe amaze kubyara abana babiri arasigura igituma batarandikwa twe twarumvikanye nyine ko tuzosha twandikisha hanyu kubera ata mikoro dufise kandi naho nyine umaze kurongora hariho imbonerakure nziza zikagusonga kubera utaciye ku mategeko ukabahereza ayo mahera none zimaze kugusonga kuko abahereza ayo mahera wumva ya mahera yo gutwara ku ikomine nayo icapa kuva ku mutumba wa bumba gushika ku mugwa mukuru wa komine gisagara hari ibirometero mirongo ine na bitandatu kugenda no gusubira inyuma umuntu ahagira ibirometero birenga mirongo icenda musitaneri wa komine gisagara avuga ko bagerageje kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bo kuri uyo mutumba na cane cane abasore n'abigeme bandikisha ubugeni gratien nitunga avuga ko bubatse ingoro y'amakoraniro muri zone c'amazi bikorako mu bijanye no kuraganisha abubakana ubu tukaba abageni tubandikira hariya nyene mwewe zo mukabigishiriza hariya zijya nyigisho bahabwa tukunda kubabiranishiriza hariya ivyo twabigize kugira ngo turabe yuko ubwa mbere tugabaniriza urugendo abenegihugu bifuza kuba bakabica mu mategeko mugabo bagaca bahagarikwa n'uko ku mugwa mukuru wa komine ari kure ikigira kabiri kugira turabe yuko abubakana bidaciye mu mategeko bogabanuka hambavu y'ibyo aba basore baba ku mupaka wa tanzania bavuga ko iterambere ritoroshe muri kino gihe amafaranga y'amarundi atera aja hasi bagereranije n'amashiringi baba bakoresheje mu kwimbura ibyo barimira muri ico gihugu tuyisenge nafutali afise ico asaba leta ariko noneho ubu rero bisigaye bitugora cyane kuko igitoro cyarazimvye gose ivyuma vy'amabasikeri birazimba amabati garazimba aho hose ivyo kabisa n'ibintu bica bitugora nk'abantu b'abasore basi banyaku kubahwa hiyo imbere bari bakwiye kuraba nyambara amakinga kandi batirizimbye bagaca badu- badupungurizaho kidogo umuntu yovuga ati kikinga ndarirose nzokura cyane bakaba baradutengenereje n'amabarabara nzoronkaho ncisha ikinga ryanje bimeze neza hama ninaricishaho nzoza kudandaza bimeze neza basi nyambaga amabati garazimbye niruke nago ndagaronke kubaka bidaciye mu mategeko biri mu byo leta y'u Burundi yatanguye gutuza n'ingufu nyinshi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ariko ikibazo c'ubukene igihugu kirimo na cane cane ikena ry'akazi kugwaruka cama kiri mu ngaruka z'uku gucikiza ku basore
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika iyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru yacu muri leta zunze ubumwe za amerika abanyepolitike b'imigambwe ya mbere ikomeye ni ukuvuga umugambi w'abademokarate n'uw'abarepublika by'umwihariko abakandida bayo mu matora y'umukuru w'igihugu bavuga ko amategeko agenga ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka kuri internet atakigezweho ariko ntibahuriza ku gituma nivyo turabira hamwe mu rwego rw'inkuru zihariye zibasigurira ibijanye n'amatora yo muri uno mwaka asigaje iminsi mirongo ibiri n'indwi gusa kugira ngo abe thomas kamilindi impande zose zemera ko ibigo by'imbuga nkoranyambaga bikwiye guhindura imikorere abademokarate bavuga ko biha umwanya munini imvugo inyandiko n'ubundi butumwa bwinshi bikomeretsa visi perezida wa repubulika kamara harris ni kandida wabo mu matora y'umukuru w'igihugu
has become so common on the internet urwango rwahawe intebe kuri interineti ruremerwa nk'ikintu gisanzwe muri sosiyete yacu bamwe mu bayikoresha basa n'abavuga ko ntaho wabihungira and for users some might say unavoidable ku rundi ruhande urw'abarepublikani ku rubuga rwe rwo kwiyamamaza kandida wabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu donald trump avuga ko ibigo by'imbuga nkoranyambaga bimwe na bimwe bihonyora uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka bwanditse mu itegeko nshinga If we don't have free speech, then we just don't have a niba tudafite ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka igihugu cyacu ntigifite ubwigenge nkimara kurahira nka perezida mushya nzahita nsaba inteko ishinga amategeko kongere kohereza ku meza yanjye itegeko rivugurura igika cya magana abiri na mirongo itatu ribuze ibigo by'imbuga nkoranyambaga bikomeye kuniga ijambo n'ibitekerezo by'abantu iki gika cya magana abiri na mirongo itatu avuga kiri mu itegeko ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu ryitwa communications decency act ryimakaza ikinyabupfura mu binyura mu bitangazamakuru no kuri interineti umutegarugori burendi nonek ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe imikorere iboneye y'ikoranabuhanga muri kaminuza ya california berkeley It actually empowers platforms to be able to moderate and remove content without mu by'ukuri uru ruzitizo ruha imbuga ngurukanabumenyi ububasha n'uburenganzira bwo kuyungurura ibizicako no gukumira ibidakwiye gutambuka kugira ngo ntibizitirirwe none turumva ngo zihonyora ingingo z'ibwirizwa shingiro zirengera uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka yamara rero burya ni leta ziraba niyo zibuza kubukomakoma ibigo bya interineti ni sosiyete zigenga kandi nazo zirengerwa n'izo ngingo z'ibwirizwa shingiro and their private entities that they themselves have First Amendment rights.
ku rwego rw'igihugu nta mushinga wo kuvugurura amategeko agenga ibigo bicuruza imbuga nkoranyambaga ariko ku rwego rwa leta ebyiri arizo florida na texas zo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe zashyizeho amategeko yazo bwite agabanya ububasha bw'ibigo bya interineti bwo kuyungurura ibizitambukaho ariko kuyashyira mu bikorwa byarahagaze mu kwezi kwa karindwi gushize urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rumaze kuvuga ko ibigo by'itangazamakuru bifite uburenganzira bwo kwishyiriraho imirongo ngenderwaho izira ko guverinoma ibyivangamo ijwi rya amerika nonga dusozereye igice cyacu cya mbere cy'amakuru tubafitiye uno munsi kuri mikoro ari kumwe na diane ninahazwe yakoze na taha twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma etienne karekezi yaraduhagarikiye ekipi ya kino gitondo twese tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turongera mu makuru ari imbere
unification of all Rastaman.